b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana rusiya asaba marisiyana ko yongera kubeshya ko yaraye iwe ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
rusi uti ngwiki urashaka ko ujya kubanya benshi ko waraye iwe
ariko wowe ninde wagushinze umurimo wo kumviriza ibyo mvugira kuri telefone ariko se karwera ko nako we nigeze nkumviriza cyangwa wibeshye ko wavugaga buhoro ndinda mvuga buhoro se ko wari wagiye nari nzi kuri bwinjire womboka ubundi se mu nzu ya data naba nikanga iki waba wikanga iki se nyine none harya ubundi ikibazo ufite ngo ni ikihe ndakubaza impamvu usaba ko nyoko wanyu avuga ko waraye iwe kandi waratubwiye ko waraye kwa muganga yewe nigeze mbabwira ko naraye kwa muganga sibwo umpinduye injajwa ubwo se wowe uretse gukabya urumva narakomeretse ikirenge bigatuma njya mu bitaro ntimbwire nyine ari wowe mwumvise nabi rwose Mm.
njye nababwiye ko namaze gukomereka nkajya kwivuza kwa muganga ubwo rero niba mwarahise mwumva ko ari naho naraye ibyo simbizi Ha, ariko si ubundi ko ari ayo yose kuki wagiye kwa muganga ukarinda uvayo bikagera n'aho ujya kurara mu mihana utaravuga ikibazo ufite nta mafaranga nari mfite muri telefone kuki se utagurije ko icyo kibazo bagikemura nari mfite umwenda utarishyurwa rusi njye ibyo uvuga ndumva bingora kubyumva si ibisanzwe se hari icyo mvuga ubundi ngo ukemere noneho niyo mpamvu wabyutse witegereza inkweto zanjye ngo urashaka ngo kureba niba hari icyo zabaye
Koko, ibyo se wabibwiwe nande kandi ariko ubundi ninde wababwiye ko nakomerekeye mu nzira ngenda none se wigeze utubwira uko byagenze noneho rero bimenye namaze gusura tante njya gusura umukobwa w'inshuti yanjye twigana Yego.
niho nakomerekeye nkandagiye ikimene cy'icupa cyari mu nzu yabo
umva rwose nkubwire senza ndakumva ibi ni ukurushya mu kaga reka ducyure inka yatugabiye ahubwo njye nari nzi ko utegereje ko iyawe izata aherekejwe n'iyayo eh? njye rwose nta gisigaye ku myiteguro nanjye rwose Eh, ha- hanyuma se kanyi karame ikibazo cya kagina udashaka no kumva yabirira hafi yiwe wagikemuye ute Ah, buriya rero kagina yaranyobeye Eh?
njya nibaza niba aba muzima bikanyobera umuntu ukugabira inka kumukurira ubwatsi ukamushyira mu gitabo cy'abo wanga si uko se eh? wagira ngo ntazi ko ahubwo inka ari gahuzamuryango yakora iyi nka rwose buriya ni ipfundo ry'ubumwe bw'abanyarwanda Eh, ntazi ko kuva na kera rwose na kare mu rwego rwo kugaragaza urukundo n'imibanire imiryango ifitanye yanihana inka Eh, bikaba igihango cy'urukundo ruhoraho kandi ru- rwose ruzira ubuhemu akanayoberwa se akamaro kayo mu mibereho myiza y'umuryango si uko se ayoboye se ko amata y'inka yaramiraga abarwayi ndetse akanarera ibibondo yayoberwa ate se ko ayo mavuta y'inka ari indyoshya ndyo kandi akaba ingenzi mu mbonezamirire aha aramutse ayobewe ibyo byose se yayoberwa ko inka ari inkingi y'uburumbuke bw'imirima Eh, yakora yayoberwa ko ifumbire y'imborera izamura umusaruro w'ubuhinzi kandi igakomeza ubutaka reka nkubwire senzasi ndakumva kagina ntabwo ayobewe ibyiza by'inka akaba yigira make rwose arabizi ko inka ikenewe muri byinshi Mm.
kandi ko uruhare rwayo mu iterambere ry'aborozi ndetse n'iry'igihugu muri rusange yatuje rigaragarira buri wese Eh, gusa urwango afitiye mugaga nirwo rutuma atifuza inka iturutse iwe aha aramwanga se ngo azamugira ati ako kagina yigize iki nanjye byaranyobeye Eh, senza ndakumva ibya kagina tubyihorera ahubwo dukore gahunda yo gucyura inka zacu Mm.
kuko buriya ni gahunda twakorera rimwe oya byo birakwiye rwose kanki Mm.
Mm, birakwiye pe Ha- ahubwo umuganga aherutse kunkura umutima umuratiye ko nateye ubwatsi buhagije hatigeze yarambwiye ko ninicisha inka yampaye inzara ngo ngo bizamutera agahinda Eh?
ariko ati burya inka igomba guhorana ubwatsi imbere yayo Eh, kandi Mm.
koko inka ntigira amasaha yo kurya reka da inka ntabwo igira amasaha yo kurya cyangwa se amasaha yo kunywa Mm.
igomba guhorana ubwatsi imbere yayo ndetse n'amazi mu kibumbiro akaba ari aho hafi Eh, Eh, ku buryo igihe cyose ishakiye yaba ishaka gushoka ishoka cyangwa se ishaka kurisha ikarisha mm.
Eh, mbese ikabyagira ari uko ari ubwayo ibyishakiye Eh, atari uko yabuze ikirya nyabugo birumvikana ko bitabaye ibyo ngibyo utayitegaho umukamo ushimishije Eh, si umugani w'ikinyarwanda se ngo ntawe kamwe yataragiye Eh. ibyo rero bizajya bidusaba no guhunika ubwatsi Eh, kugira ngo mu bihe by'izuba ziticwa n'inzara none mm, cyane rwose Mm, bitagenze bityo rero mu bihe by'impeshyi Mm.
ubwatsi bwaba bwarumye yewe byajya bidutera isoni zo kujya munsi y'amabere y'inka ngo turakama
none se rusi muri iyo nzu y'iwabo wa mushuti wawe bahategura ibimene by'amacupa nawe byakuba rwose nasanze hari icupa ryamenetse bariho batoragura ibimene nkandagira icyo batari babonye ariko karwera nashukeka we ubwo ibyo uvuga urakomeje rusi urakomeje mba nkubwire byemere cyangwa urorere yego Njye icyo nzi cyo ni uko ibyo nkubwiye ari ukuri keretse niba wumva yuko ntakomeretse nkaba ari ibyo nigira aha naba mbihakana se shaka kugera ku kira kuba rero narakomerekeye ahantu ntari nasabye uruhushya rwo kujya nicyo gituma nsaba tanti ngo mvugire ko naraye iwabo ariko se kuki utinya kuvuga ko wari wagiye gusura umwana mwigana ibyo hari ikibazo kibirimo koko noneho wowe niba ushaka kunteranya na papa ubimubwire ni nabwo ndi bumenye icyo unyifuriza icyo mwifuriza se ni igiki rusi ubwo nyine ndakimenya bitewe n'ibyo uri bubwire papa aha ndumva umpaye ikizami
seza gusa wamubonye ko aje Eh, reka twishyire mu myanya ngo kanye Eh, eh, waramutse bose ipataro wanjye waramutse neza kanki nawe senzasi Eh, mwaramutse Mwaramutse.
pataro Eh, eh, mwaramutse
ko mbona se mumeze nk'abari mu nama ra Hmm? muravuga ibyo gusarura ibirayi ko ibigori byo byarangiye Eh, nabyo twabivuzeho ariko usanze tugeze mu kuvuga kuri gahunda yo gucyura inka watugabiye Eh, ni ibyo twari batuvuga rwose
ibyo byo ndabishimye rwose njye nariho nzenguruka imirima y'ibirayi ndabona rwose uretse ibyo kugunduza imana naho rwose ijuru ryaratuvuguriye pe byaba ibirayi byaba ndetse n'ibigori rwose byose byeze neza Yewe, Cyane bigeze rwose.
neza uretse twa nkungwa twitumbukije tukajya mu murima umwe ibyo byabaye amakosa yacu rwose kandi tuzayakosora
Mm, tuzabikosora rwose Eh, ubu buri wese azajya amenya imirimo ashinzwe kugira ngo umusaruro wacu ube mwiza kandi noneho buri wese abazwe ibyo ashinzwe Mm.
Eh, bimureba rwose abibazwe Mm, ibyo rwose patoro ibyo tuzabyubahiriza kandi rwose ni ukutubabarira amakosa twakoze ibyarangiye tubyihorere mumbwire uko mwiteguye igihembwe cy'ihinga be
harya kirageze kandi
Eh, none erega agashyantare yaje Eh, eh, eh, none se patoro tuzahinga iki buriya ubizi se ko iteka duhinduranya ibihingwa Hmm? muri iki gihembwe kije tuzahinga ingano n'ibishyimbo mbese ubu ni ukwitegura gutegura imirima cyane rwose urumva rero manihura rero ndakumva mu mwanya wanjye amafaranga ya karuguru tuyanywera ashyire nta kindi agenewe nta n'ibyo oya yamara niko bimeze rwose uko ugotomera da ariko ngo na n'ubu ntabwo urambwira neza uko byagenze Eh, hariya pe ibyo uko twajyanye ku mupfuma byo ariko ntabikubwiye rwose Eh, ibyo- ibyo byo wabimbwiye Mm. bo rero eh, twavuyeyo noneho ashaka kunsuzugura sha arongera nanone nk'ubushize andika rwera buriya ngewe sinzikiriza noneho nanjye nagize nyabuceye ndamutelefone Mm.
nagize ndamubwira ni njya kubibwira mugaga nawe ati ndagatsi Eh, ati simba ushaka rero ubwo ngubwo Eh, arangije ati biguheremo Eh, Eh, ye- Ah.
eh, ni niba ushaka ko bimera mu nda nawe bitangira ikiguzi ko ari mubi Eh, noneho agiye kunsubiza Eh.
ati aha ati icyo nashakaga kwari ukugufata amajwi y'ikiganiro bigeze aho unsaba ikiguzi uramwumva ni mubi Eh, eh, eh, eh, eh, eh. niba ushaka agi ayo wawe wa mugore ko ari rusuferi eh?
ruzoverize reka se wumva yego ndakumva kimwanya Eh, nanjye mito ako kanya mpita musubiza nta bwoba Mpita mubwira, ni nanjye nibizima kuko njye ikiganiro nagifashe mu ntangiriro wemera ko twajyanye ku mupfumu Eh.
Na- na- nawe se wamufashe amazwi Eh? ese wise manibura rwose ariko manibura nawe ubu nzaka agatelefone kanjye kabutuyu katanahamagara no mu bihugu duturanye ni kubona ko kafata amajwi ahubwo nzi uretse n'ibyo ko ntazi n'uko bikorwa nari kuyafata none si uko
uriwe karwe Iriwe neza muga.
niriwe ariko ndarushye nzengurutse imirima yose y'ibirayi Usanze se bimeze bite?
ubu nyine ni ugutangira gusarura kuko byeze kandi rero ni mu gihe Mm.
Mm.
Mbese igihe cyari kigeze.
Mm. burya amoko y'ibirayi yamamazwa mu buhinzi bwacu ubushakashatsi buba bwaragaragaje n'igihe byerera
Nibyo.
Hii, nibyo rwose burya amoko y'ibirayi nka kirundo mabondo na victoria byerera hagati y'iminsi ijana n'iminsi ijana na cumi naho gikungu kigega na mizero byo bigeza mu minsi ijana na makumyabiri Ntabwo nabyo biba bitinze ariko.
hehe oya rwose ntabwo biba bitinze ndetse na sangema burya yerera hagati y'iminsi ijana na cumi n'ijana na makumyabiri Mm, ntibitinze rwose ibyera bitinze kurusha ibindi Mm.
ni nka kuruza yerera kuva ku minsi ijana na makumyabiri kugeza ku ijana na mirongo itatu kinigi yo rero buriya ikaba yageza no ku minsi ijana na mirongo itatu n'itanu Nabyo ntibitandukanye cyane.
Hii, ntabwo bitandukanye cyane Mm.
uretse ko n'umuhinzi agenda areba uko byera Mm.
amababi ubundi atangira gu- gu- gutangira kuba umuhondo ahisha urumva akuma ndetse n'ibihimba ashamikiyeho bikagenda bi- bihuguta kugeza byumye Ahubwo mbwira.
Mm.
Ko nabonye ibihimba mwagiye mubikata.
Eh, ibyo tubyita kubinyomora Eh, buriya bituma nyine ibirayi bikamukamo amazi ubundi bigakomera naho ubundi twazabisarura rwose byuzuyemo amazi ubundi byajya kubura bikaba nk'ako kanya Yego rata. Mbese ni nko kubihongesha.
ntubaze rwose no kubimeze Ngo nabyumvise ni ukwitegura gusarura.
cyane rwose guhera ejo abakozi baratangira kubikura hanyuma nibigera hano hakurikiraho kubijonjoramo ibyakomeretse ndetse n'ibirwaye Tubivangura.
yego rwose kuko burya bitabikwa igihe kirekire ubundi ubusanzwe mbiha abakozi bakajya kubirya bwangu na bwangu Yego.
none ko tutabirya twenyine kandi tukaba tutanabishobora ku isoko bimeze bityo se Birumvikana ariko da.
Eh, birumvikana hanyuma rero uretse ibizajya ku isoko ibyo tuzahunikira kuribwa byo tuzabisanza ahantu hafutse kandi humutse ndetse hijimye Ibyo wigeze kubimbwira.
yego rwose hanyuma rero kenshi na kenshi ni ukujya umuntu agenzura ko nta byabuze bigatindamo bikaba byabuza n'ibindi Ibyo ni ibisanzwe.
ariko iby'imbuto byo ntabwo bibika hamwe n'ibizaribwa byo bijya ahagera urumuri Birumvikana kuko ibimera bikenera urumuri.
ngayo nguko Mm.
ko ntakubajije se rusiya ameze ati
Ameze neza mu kanya nari mu cyumba cye twavuganye.
"Eh, ariko karwe
Mm.
buriya biriya bintu byo gukomereka mu bworo bw'ikirenge yambaye inkweto kandi zo ntizigire icyo ziba wowe ubivugaho iki Ariko rero mugabo mwiza, ibi byose wibaza ndumva atari umwanya wabyo.
Mm.
Umwana ararwaye, icyihutirwa ni ukumurwaza.
none se ukaba ugira ngo simbimubaze Rwose niko mbibona. Gusa iyo amureke yoroherwe, bimuhata ibibazo kandi ari ku musonga w'igikomere.
Ariko- erega yarababaye cyane namara koroherwa neza muzabiganiraho
Yawe.
ubwo nyine azi ko namufashe amatwi kandi bibe byahebye ukajya kwihagarara mbega ndi mubi nanjye ntabwo ndi mubi.
kagi ndakumva mani mba ntera icumi icupa ndakora aha ngaha ni mama y'imana ndakora rwose kora aho mugabo ndakwemeye Mm. ni wowe kazitunga naho abandi bose barababesheye murakwemeye pe nzanakugurira ngewe ngo uranyumishe wowe rwose Mm.
ngira ariko iyi nzoga ndabona igiye gushiramo Wowe utahe kare utaza guhura n'imbwebwe inzoga iraryoshye muzigizi maze rero nkubwiye ndakumva ikinywanyi cyanjye mbese ntunze ndakubuze rwose buriya ngewe karwera nzamurya kashatu umutwe uzayarye tuyenywere Mm. nuko uranyumije kandi ngewe ngo amaye nka databuze wari wa- wari wumirwa se Mm.
ubu ntarakujyana ku gasanire ngo ngo nkugurire mushikakisha zingaro sha zingaro mwana wa mama zingaro we urya akazingaro nyina ugashyiramo ibintu rusine uri dushaka dutekeshe n'ibitabazi tubigotomere tubekenye ubu ni ukugusogongeza rero uzaza munacurure na kaburo wabaye para kagira kandi ndagujya mbere
ego iyi mitwe ya kagina yo gucuruza amajwi atanafashe izamuhira koko ntimuzacikwa n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse ku ipaji yawe ya fesibuku minagiri